ibibazo nkoramutima vyihutirwa bihanze amakungu umutegetsi akomeye akora muri leta ya perezida Biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yavuze ko abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika mirongo itanu aribo bitezwe muri iyo nama iyo nama izoba mu mpera z'umwaka izoba ibaye nyuma y'ingendo perezida Biden azoba yagize mu yindi migabane icuditse na Amerika irimwo Aziya Uburaya hamwe no mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati Biden ntaragendera umugabane wa Afrika kuva agiye ku butegetsi inama yo mu kwezi kwa cumi na kabiri izoba arakaryo kuriwe ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu vyose biyerekeye mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago z'aho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka donbas ni inkuru twateguriwe na temistokle mutijima minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cya mosku kitakibanda gusa ku guharanira kugenzura ibice byo mu burasirazuba bwa ukraine bya luhanski na donetski bimaze imyaka bigenzurwa igice kimwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'uburusiya bwana lavrov yavuze ko ikarita bitandukanye na mbere ko bitakireba Donetsk na Luhansk ahubwo ubu harimo n'uturere twa Kherson, Zaporizhia hamwe n'ibindi bice. Ingabo z'Uburusiya kuva zitangiye ibitero kuri Ukraine zakomeje kuyigira imbere bwangu muri Donetsk na Luhansk hombi, ariko zisenya zinafata imijyi ikomeye hamwe zigahura no kwihagararaho gukomeye kw'ingabo za Ukraine. kwibanda cyane ku gice cy'uburasirazuba kwaje nyuma y'aho ingabo za leta ya Moscou zinaniriwe gufata umurwa mukuru Kiev mu bitero bya mbere ndetse zikanamburwa umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkiv ariko imbunda za rutura z'uburusiya zakomeje kumisha ibisasu birasiwe kure hanze y'ibice bwigaruriye mu burasirazuba ndetse ibisasu byarashwe ku mujyi wa Kharkiv kuri uyu wa gatatu abategetsi bavuga ko byahitanye abantu batatu mu gihe imirwano iheruka muri Ikirene irimo kwibanda ku karere ka Donbas ibitero by'ingabo za Ikirene mu majyepfo byagiye bigarura gahoro gahoro bimwe mu bice byagenzurwaga n'uburusiya
barakoze bagenzi bacu badufashije kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mukomeje kumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga kandi no kuri youtube instagram na facebook aderese zacu ni vowa radiyo yacu no mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda ikibazo cy'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga kimaze gufata indi ntera mu gihugu hari n'ubwo usanga nimero yakoresheje itanditse ku mazina ye agahamagarwa n'umugabo ariko ari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntabwo ziva ku murongo uyu ni umwe mu banyarwanda bahangayikishijwe n'ubwambuzi bukoresheje ikoranabuhanga hagati aho abarundi barenga magana atatu na mirongo itanu mu nkambi ya nduta muri tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo barashinjwa ibyaha bitandukanye ayo makuru n'andi turayabagezaho mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda abaturage barasaba inzego zishinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga iki kibazo giteje inkeke mu gihe mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali abitabiriye inama y'i kigali y'iminsi itanu kuva ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu w'iki cyumweru baragaragaza uko ibibazo by'ubujura n'uburiganya bifashishijwe ikoranabuhanga bigenda byiyongera abayitabiriye baturuka mu bihugu mirongo ine bya afurika barimo ibihugu birimo tanzania burundi gabo cameroni algeria ibigo bya seychelles n'ibindi bihugu binyuranye bya afurika bavuga ko ubujura bukorerwa ku makonti y'abakiriya b'ibigo by'imari mu gihe hari ubundi bukorerwa abatunze telefoni zigendanwa ku ruhande rw'u rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha rib rwagaragarije abitabiriye inama y'i kigali ko mu myaka itatu ishize rwakurikiranye ibyaha magana atanu mirongo itanu ababikoze bibye amafaranga miliyari imwe n'igice bakurikije imibare yatanzwe na rib abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bakora imirimo inyuranye bagaragaje impungenge bafite ku buryo bunyuranye abo bambuzi bakoresha aba nabo mu mujyi wa kigali umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akaguhamagara ati amafaranga akuyobeyeho ati mfasha muyatwohereze narabikoze umuntu yaragiye akoresha irangamuntu yindi ya parasifiye ajya gukoresha swapu bamaze kumukorera swapu arangije aragenda amwiba miliyoni umunani ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone hari n'ubwo usanga nimero yakoresheje itanditse ku mazina ye agahamagarwa n'umugabo ariko hari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntabwo ziva ku murongo by'umwihariko abakora umurimo w'ubucuruzi bo muri kigali basabye inzego zishinzwe guhana abakora ibi byaha bihanukiriye kugira ngo n'abandi babonereho icyo twasaba ni uko nyine inzego zibishinzwe zadufasha zikakurikirana abo bantu satu nk'izo nimero ziba zabayidantifiye bishobora gutuma niba n'abandi bagenda bacika intege bakagira ubwoba bwo gukomeza kuyobora ibyo bikorwa haracyari urugendo rurerure ariko ngira ngo inzego z'umutekano cyangwa se zikora mu by'imari n'uburyo bakwiye gukaza umutekano kurinda amafaranga ikindi mu gihe habaye ibyaha nk'ibi itegeko rishobora kubirebaho n'ibibi byaha bisaza mu mwaka umwe cyangwa ibiri minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta emmanuel ugira shebuja ari muri iyi nama ibera mu rwanda yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu ari bwo bushobora gutanga igisubizo kuri ibibazo bigenda biba ingutu ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigation z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda bisaba yuko iyi mikoranire iba kuri izi nzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha ndetse no ku nzego za politiki kuko iyo ku rwego rwa politiki hagati y'ibihugu iyo hatabayeho iyo politiko will ituma iyi gahunda yo gufatanya muri izi nzego hari igihe bigorana ikigo gishinzwe kugenzura umutekano mu by'ikoranabuhanga cyitwa kasipesiki cyahimbwe n'umurusiya eugene kasipesiki kigaragaza ko mu mwaka ushize afurika yatakaje icumi ku ijana by'umusaruro mbumbe wayo binyuze mu bujura bukoresheje ikoranabuhanga ni ukuvuga angana na miliyari zisaga enye z'amadolari y'amerika impuguke mu by'ikoranabuhanga zitabira inama y'i kigali zagaragaje ko bimwe mu byaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga birimo uburiganya ubutubuzi kwiba imyirondoro y'ibanga y'umuntu cyangwa y'ikigo runaka gutoteza no kwibasira umuntu ijwi rya amerika ryashatse kuvugana n'amabanki kugira ngo harebwe ingamba ibigo by'imari byashyizeho mu guhangana n'iki kibazo ariko umuvugizi w'uru rwego yatangaje ko ahuze ataboneka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi ahateraniye inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu icumi bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba n'ihembe rya afurika ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ihuriro rigira gatanu ku giterwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda igihugu ca mbere muri Afurika gifite icayi c'akanovera Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icayi c'akanovera muri Afurika Tanzania, Kenya, Ubuganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu citaho icayi mu Burundi OTB, yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico giterwa c'icayi muri ivyo bihugu.
Kandi ni n'akaryo ku bantu bose eh, basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icayi bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura nibyo icyayi cy'uburundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone ibihumbi cumi na bibiri ubwo rugero ntirurashimisha nicyo gituma nko muri otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro riko rirakorerwa imatana rya otebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze haba amafaranga y'agaciro ashobora kuza mu gihugu ari menshi aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu ikindi naco ni uko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu ubu ikiro c'icayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga amajana abiri na mirongo umunani y'amarundi urwo rugero nirwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu vyitavye nama bimeze abarimyi b'icayi bo mu misozi miremire ya mugamba tora jenda mwaro na muramvya bazi neza akamaro k'ico gitegwa basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbu zikaza nko ku majana ane canke majana atanu muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi Eh, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera kigatuma kija niburiburi nko ku mahera amajana atatu canke n'ayarenga kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihe urira n'iyo- n'iyo nguraniro credit ugaca usanga usigaranye ubusa umwana aragiye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nicyo kimfasha kwi- kwigisha abana eh, n'akarasiyo Jewe icayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cayi gushika ubu mu burundi igisata c'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cayi mu gihe mu bindi bihugu vyitavye iyo nama abikorera utwabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa c'icayi abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo Eh, nk'iyo eh, bataronse ifumbire ku gihe bica bituma eh, umwimbu eh, utiyongera kubera yuko hari igihe ifumbire iteba canke ikabura abikorera utwabo baje mu gisata c'icayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizine aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu uca uheza ukiyongera cane gose hanyuma uretse n'ico harabaho uguhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza inzego zose ziserukiwe eh, ku buryo eh, hatabamwo ibintu vy'akajagari ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe ry'ivyo bihugu east african tea trade association vyerekana ko kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cinshi muri afurika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari ubuhindi n'ubushinwa iryo shirahamwe east african tea trade association ribandanya rivuga ko iki gice ca afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika arico cimokamwo icayi cinshi muri afurika amatoni arenga gato ibihumbi amajana atanu na mirongo ine n'atandatu ku mwaka ico gitegwa cinjiza amadolari arenga imiliyaridi ijana na mirongo ibiri muri ako karere icayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyakomereze mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri tanzania aho mu gihe cy'amezi atandatu abagera kuri magana atatu na mirongo itanu batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita abahesha izo mfashanyo yagizwe impfabusa iyi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovini uri muri tanzania ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine kibondo ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta bwana juma john vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro vy'igipolisi komine kibondo uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategerejwe gukorwa muri iyi ndwi turimwo hari abazotahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishura amakosa bagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatandatu gusa hafashwe abantu hafi mirongo itanu na batanu bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano muri bo mirongo itatu barugariwe amakarita baha uburenganzira bwo kuba mu nkambi abandi mirongo ibiri na batanu batwagwa kuri sentare bacibwa ikiringo c'amezi atanu mu gasho Kwa mwezi Juni tuliwakamata watu hamsini na tano.
mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu mirongo itanu na batanu bagirizwa amakosa atandukanye muri bo abo dusanga ko ari abagizi ba nabi bakomeye tubatwara kuri sentare abandi turabaka amakarita amahaseri ikamenya aho ibajyana abamaze igifungo nabo turabatahana mu gihugu c'amavuko hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi pokea watu kumi kutoka jela na tumewarudisha kwao Burundi, wa makambini tumewarejesha makambini.
gusa umwindogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimwo abahigwa buhongo E, nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubesha bariko baraduhiga ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu c'u Burundi ca gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twariko turondegwa ugiye kuraba abantu n'ubu babandanya bapfa mu gihugu c'u Burundi benshi babandanya bahigwa buhongo twebwe twasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu berekewe kumva ikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kijiji uraza ubuzima bw'ikambi nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabe ko noza ndahindurwa utwo two kurya muganga nze ndagaruka kw'isensa nca nsanga ikadi bayugaye baha urutonde yuko umengo twebwe twoca duhunguka ati kuko ntituri impunzi kandi natwe ikadi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza tangorane zari zifise mugabo twaciye dushikwa ku rutonde rw'abifuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twari dufise amakadi Eh, rero kubw'ivyo ico twosaba leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe na UN ni uko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora byose biko- bobikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano wiwe utaraboneka utaragaruka bakamureka nk'uko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenyene igihe wenyene azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yokwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka ubutigiri dukura mu biro by'igipolisi komine kibondo hafi buri kwezi abantu barenga gato mirongo itatu na batanu barugarirwa amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatahana ku nguvu abandi barenga gato mirongo ine barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye gusa haseri iminsi yose ihamagarira leta ya tanzaniya gukurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko yabikoze kuva kera kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tugume ku makuru arebana n'impunzi abahinzi bo mu nkambi ya mulongwe iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko binjiye mu gihombo batewe n'uko izuba ryinshi ryavuye mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga ryishe imyaka bari bahinze ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya mulongwe zikora imirimo y'ubuhinzi mu misozi ya kaseke katarukuru ndetse no mu kigobe cya mutambara zivuga yuko nta musaruro zikivana mu mirima yazo y'ibigori iy'imyumbati ndetse n'ibishyimbo bitewe n'uko yibasiwe n'izuba bukuru sara ni umuhinzi wo muri iyi nkambi ya mulongwe yerekana yuko yahombye hafi amafaranga yose yashoye mu buhinzi twagize igihombo kubera ko twajyaga turima tukaronka mutambara lakini uyu mwaka twararimye nafashe ibihumbi ijana na mirongo ibiri meresajera ndakota umurima mfata mirongo ibiri na bibiri n'ubundi meresi kane barandimira bamaze kurima ayo mahera yose ngirane ndahomba mbahereza n'ibigozi mirongo cumi na bine by'ibiharagi bya rasiyo ayo mahera yose ndayahomba nta n'ikigozi na kimwe nimbuye cy'abana bagomba kugira ute cy'abana bagomba kurya nirera paul nawe ni umuhinzi w'ibigori n'imyumbati wo muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi bitandatu agahinda bukuru sara yatubwiye baragasangiye turi mu nzara nyinshi dufite n'amadeni menshi kubera izuba hatwararimo imyumbati imyumbati yarumye nibyo mubona ibigori ntawasaruye byarumye nibyo mwibonera ibitunguru ngibirya byarumye rwose n'ubuhombo runini twagize tumerewe nabi cyane dufite inzara nyinshi cyane imvura ikigwa neza twarima tukimbura ni ukuvuga uteye ubwoko zibiri z'ibitunguru ntiwahomba ngo ubure iburi iburi na- n'amafaranga n'ibihumbi n'amajana umunani ugahemba abakozi ugakuramo ifumbire nta ruhombo rwabamo cyane kubera imyaka izi mpunzi zahinze yapfuye zigaragaza yuko bamwe muri bo bashobora kuzagirana ibibazo n'inzego z'ubutabera kubera amadeni y'amafaranga bagujije bayashora mu buhinzi twebwe twariha amadeni mu gihe tugeze mu isarura turimo turashora ariko iyo umuntu umurima we wononekaye ugapfa bandikiraniye n'umuntu yamuhaye ideni ryiwe wa wundi yamuhaye ideni ntiyemera yuko nakayahombye bivanye n'igihe- n'ihindagurika ry'ibi wewe aca agenda kumufungisha bigatuma yuko bamwe bamwe baba basabye amadeni baca bomuka ikambi jye nagize ikibazo cy'aho nakoze bivanye n'iki nari nizeye ko ibi- ibirere bizogenda neza ibitunguru nateye habayeho izuba izuba ryaciye ryaka bica biruma nabuze uburyo bw'ukuntu nobi- nobivomera nta n'amafaranga mfise yo ku- yo kugira ntabwo ndabikoresha ngo nze ndatanga abakozi abakozi baze baravomera ni ukuri izuba riradutaye umukanda mu nda abana bagiye kugira ibibazo twari twizeye ko abana bagomba bahembuke izi mpunzi zivuga yuko mbere yuko izuba ryibasira imirima yazo mu nkambi ya murongwe ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga magana arindwi y'amakongomani ariko kuri ubu kiri kugura amafaranga ibihumbi bibiri ni ukuvuga yuko kikubye hafi inshuro zitatu naho ibumba ry'ibigori ryaguraga ibihumbi bine by'amakongomani ubu riri kugura ibihumbi icumi ubusanzwe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe zitabira ubuhinzi mu rwego rwo kunganira inkunga y'amafaranga yo guhayisha zihabwa na porogaramu ya oni yitaho ibiribwa ya pamu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
all y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels.
Uh-uh.
Aisha lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves, she moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
She go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
Mm, Lord knows the way she feels.
I wonder.
Every day in His name she begins. So have her shining here by my side. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by. Sweet Go again.
thing. Aisha, Aisha, my, my, my. Not even knowing. Aisha, Aisha, what am I to do? What am I to do? Aisha, Aisha, in my life. Yeah. Aisha, Aisha.
Yeah. She go again.
Aisha, Aisha, passing me by. Aisha, Aisha. She don't know she the light of my life. No, she don't. Aisha, Aisha. No, she don't.
Satellite model, baby.
Lonely, I'm a star. Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, yeah. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Call my own girl. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. To call my own girl. Can't believe I had a girl like you and I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody to call my own girl. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody to call my own. Baby. Been all over the world, ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy, but now so lonely. So lonely. Mr. Lonely. I have nobody. For my own, no. So lonely. Mr. Lonely. I have nobody. For my own girl. Never thought that I'd be alone. I didn't think you'd be gone this long. I just want you to call my phone. So stop playing, girl, and come on home. Baby,